iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani y'ijwi ry'amerika risamira na i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikibazo nyamukuru ni uko izi mpunzi zimara umwanya muremure cyateza kumara nk'indimi cyangwa ebyiri muri sante de tranzisira baba bari mu makandi yoroshize yitwa rusengo bakaba bahamaga amezi atatu arenga uyu ni umushinga ntaye apolinaire niragira aserukira impunzi z'abarundi zimaze amezi atatu mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri buvira avuga ku kibazo bitandukanye vyugarije izo mpunzi abana cumi n'umunani baramaze gupfa kuva kuwa- mu kuwa mbere kubera imirire mibi abashinga ntaye nabo umutekano wabo bemeza ko atari ikirenga bakavyegeka kw'iperereza ry'igihugu c'u Burundi ivyagirije igipolisi gihakana iyo dini yabo urumva ariko bameze ntibagera kwa muganga nitegewe barya baanya babyara bigoranye nibo barekuriwe kugenda kwa muganga abandi nabo abo bibangukira nibo basha babyarira aho nyamuhira uyu nawe ni umwe mu banyagihugu bo muri komune nyabiraba tubwira bimwe mu biranga abasengera mu ishengero ryitwa ishengero ry'abagararwa hari ico muba muzi kuri iryo shengero ivyinshi kuri iyo nkuru ni handi hato ariko tube tubabwiye muri make ko bimwe mu vyo baterekwa harimo kwivuza canke ukwiga ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi mbanze ndababwire muri make ko perezida paul kagame w'u rwanda kuri uno w'imana yashikirije ijambo mu nama y'umuryango wa ipake uharanira guteza imbere i- umubano hagati ya israel na amerika iyo nama iriko iba, iba uko umwaka utashe yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi cumi n'umunani ikaba iri kwibera aha i washington dc izosozerwa ku munsi w'ejo nibwo bwa mbere mu mateka y'uwo muryango batumira umukuru w'igihugu ca afurika kuvugira ijambo muri iyo nama mu ijambo perezida paul kagame yashikirije abari muri iyo nama yashimangiye umubano w'ubucuti buri hagati y'u rwanda na israeli uwo mubano umukuru w'igihugu c'u rwanda avuga ko bawuhera ku mateka mabi ivyo bihugu bisangiye ya jenoside perezida paul kagame yabwiye abari muri iyo nama ko guhangana n'abakomeje kwemeza ko ata jenoside yabaye ari ngombwa n'abatesha agaciro abazize jenoside babwirizwa guhanwa bimwe vy'akarorero abandi bayobozi bitabiriye iyo nama bagitegekanije ko bazogira ico bavuga ni vice perezida wa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka ya amerika abantu mirongo itanu na batandatu nibo baciriwe igifungo c'imyaka iva ku ndwi gushika ku icumi kuri uno w'imana ku ruhara bagize mu rupfu rw'abimukira amajana abiri na babiri bapfiriye mu bwato bwibiye mw'ibahari mediterane ku nkengera za misiri ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'icenda umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ubwato bwo kuroba bwarimwo abimukira amajana ane na mirongo itanu bwaribiye muri mediterane ku nkengera z'igisagara ca Hoset muri Misiri nk'uko bimenyeshwa n'abarokotse abanyamisiri mirongo itanu na batandatu bagirizwa ivyaha vy'ubwicanyi kutitwararika abantu gukoresha ubwato budakwije amategeko no gufasha abimukira mu buryo buciye kubiri n'amategeko Abantu baharugwa mu bihumbi icumi barihereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya biyamiriza Perezida Vladimir Putin kuri uno w'Imana iyo myiyerekano yatunganijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya eh, Navalny abantu barenga ijana barahagaritswe n'igipolisi Moscow ku mugwa mukuru barimwo n'uwo yariko aratunganya iyo myiyerekano bagirizwa gutunganya imyiyerekano batabironkeye uburenganzira Navalny yatumye ko iyo myiyerekano inyuma yaho asohoreye raporo mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu yagiriza umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya kwiba ubutunzi bw'igihugu akabyitirira ubw'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda no tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
nongere ngire mwiriwe abana bagera kuri cumi n'umunani bo mu ikambi y'agategekanyo akavimvira nibo bamaze kwitaba imana kuva mu kwezi kwa mbere biturutse ku mirire mibi iyo nkuru turayigaruka ko inyuma yo gukubitira gato ku musozi wa mayemba turi muri komune nyabiraba y'intara ya bujumbura uguriyemwo abanyagihugu basengera mu rushengero rwitwa urushengero rw'abagaragwa bimwe mu vyo umugaragwa azira ni guhonyoza ikirenge mu ishure canke ngo yivuze eka n'amazi ngo ntibapfa ayo banyoye igituma muracumva muri ino nkuru ya Diane Ndonse atangura twumvisha tumwe mu turirimbo baririmba iyo bariko barasenga
aba nabo bita abagaragwa bariko basengera mu gicaniro sinayi ku mutumba wa mayemba ugacimbira igwiri kari iruhande y'umwonga ugabura umutumba wa nyabibondo n'uwa mayemba muri komine nyabiraba bariko basengera mu nyubakwa iri mu kigo c'inzu y'uwurongoye ico gicaniro asanzwe abamwo ukwizera kwabo kugerageza kwigizayo ibijyanye n'iterambere muri ibyo harimo kutajya kwa muganga nk'uko bamwe mu babanyi babo babitwiganira urumva kwirirwa baragorana kwa muganga ni ibintu bitabajaho twebwe rero tuca tuguma tubabona gutya none ko tutabagora none baba bagwaye cyangwa baba batagwaye reka n'uburwayi bamurekera uko kuko ibyo kwa muganga barabikuye mu duniya ngo kubera iki ntabyo tumenye benshi turaganira tukabahanura kujya kwa muganga gushyira umwana kwa muganga umubyeyi yabyaye ati byiza mu mategeko ni kwa muganga ariko tuca tujya mu bihari nabo baca bahaririza bababwira ngo batubwira yuko kwa muganga atari ku mana iyo dini yabo urumva ariko bameze ntibagera kwa muganga ni itegeko bajya banya babyara bigoranye nibo barekuriwe kugenda kwa muganga abandi nabo abo bibangukira nibo babyarira aho abanyamuhira umukuru w'abagaragwa ari nawe arongoye icyo gicaniro sinayi baranyikwa serge asigura ko uko kutajya kwa muganga bishimikiza ko ubushobozi bw'abaganga babukura ku mana dutandukanye muri make nta muhinga n'umwe abaho ku isi atokwizera ubushobozi bw'imana tiduhava duhitana ibyera by'imana ngo tubigabanye nuvuga ubushobozi bw'imana burengeye isi n'ijuru niyo mpamvu udashobora kuvuga ngo twature ngo ubushobozi bw'imana ubw'abaganga ngo buraburengeye kuko imana niyo yahaye abaganga ubwenge bwo kuvura ubwo bubasha bwose babuhawe n'imana bigashika rero uwo muntu muri sezeriyani yiwe akabitunganirizwa n'iki n'imana kandi yahaye ubwenge iki abo baganga bariko baragira gute bariko barakora ivyo bikorwa bisigura yuko umva hari igihe biba bidakenewe ko umuntu agenda kujya kwa muganga imana ishobora kumukiza atagiyeyo iyo atari ingorane ndende umuntu ashobora gukira byongeye abasengera kuri iki gicaniro cy'aba bagaragwa bavuga ko bazi gusuzuma indwara zo kuvurirwa kwa muganga hamwe n'izo basengera uyu ni umwe muri bo ahubwo twatandukanye zo kwa muganga n'abadayimoni kuko iyo umuntu arwaye inzoka n'ibimenyetso urabibona kandi iyo arwaye malariya ibimenyetso bivuga ku radiyo tubyumva tukabikorera ko hanyuma urwaye abadayimoni nawe none turamutandukanya tukamusengera abameze gute wumva hari igihe biba bikubita mu mutwe hari igihe biba bikubita mu mbavu cyane mu nda bijya hanyuma tugasanga bitandukanye n'ibimenyetso bya malariya tugaca tumusengera hanyuma hari igihe imizimu igaragara ko ari imizimu muga byo kwa muganga nabyo natwe turabitandukanye wati weja kwa muganga nawe turagusengera abajeje intwaro kuri uyu mutumba wa mayemba batubwira ko n'imfu zishika muri aba banyagihugu basengera kuri iki gicaniro sinayi bivuye kuri uku kutaja kwa muganga hambavu y'uku kutivuza aba bagaragwa ntibarekuriwe gufungura imfashanyo z'ifungurwa zitangwa n'igisata cy'ishyirahamwe onu cyitaho ibijyanye n'ifungurwa ku isi pamu insiguro duhabwa n'ababanyi babo ni uko ngo zitava ku mana zigashobora kuba zirimo imyuka mibi abajeje intwaro bavuga ko icyo gisata pamu kigaburira abana bo ku mashuri nka yose yo muri ako karere inkurikizi ni uguheba ishure ku bana b'abagaragwa uyu mukenyezi atubwira ko abana b'umubanyi wiwe batajya ku ishure ku bw'iyo mvo yarabakuye ku isura amaze kumva ko leta izanye ibifungurwa izaniye abana ngaha ku ishuri abo bana ni batatu bace baha ibisuri bose nta n'umwe akigerayo ngo bohava bajya ibyo bya pamo leta rero nidufase itubwire ati mbe iyo dini niyo ku mana niyo kwa setani tumenye umurongo bazoza aha ijwi rya amerika ryarashatse kuvugana n'aba bana cyangwa ababyeyi babo ariko ntibashima kugira icyo babivuze ko ariko nubwo biri uko aba bagaragwa babayeho mu ariko nubwo biri uko aba bagaragwa babayeho ubuzima bubayabaye nk'ubwa benshi mbere harimo n'abakenye bakenera izo mfashanyo akarorero ni uyu abarongoye baranyikwa serge atubwira ko ubukene bwateye ku bw'indwara ziraye mu biterwa nkaje urabona ngaha rwa rugo rw'ibitoki rukomeye rwugaye none urabona hateye ya ngwara ubu nturaba inzu nk'uku uh, isigaye ntibangashaka kuyitora inda mwibutura kubera ubukene musitaneri wa komine nyabiraba simbananiye ferdinand avuga ko bariko barakora amahimiriza kugira ngo bateshe iyo nyifato abo bagaragwa yo kutitabira ibijanye n'iterambere nico dusanga rero mugabo ari ibintu bisaba ko tugwanya twivuye inyuma kuko usanga abantu baba bagwaye ucabagumiza aho nyene ngo babasengere tugasanga rero hariho abashobora gupfa kubera uko kutamenya ibintu bisaba ko tugira sensibilisation tubahimirize babihebe bibaye ngombwa n'ibihano birashaka kujaho kugira ngo turabe ko boshobora kubiheba eh, mu gihe hoba hari abagararije ariko rero bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika bo ku mutumba wa mayemba bibaza ko abajeje intwaro basa n'abananiwe mu gutuza iyo nyifato y'abo bagaragwa aha bafatira ko bamaze imyaka irenga mirongo ibiri basengera kuri uwo mutumba mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
Ejo rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nari nabice ku masonga mu ntango impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo zitakambira ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi RCR kubavana muri iyo kambi y'agategekanyo bagashigwa mu makambi nyezina izo mpunzi zimenyesha ko ubuzima babayemwo butoroshe kuko ibitigiri vyongera ku munsi ku munsi ntibashobore kuronka uko baryama neza canke ngo bafungirirwe bishemeye ndetse abana bagera kuri cumi n'umunani baramaze kwitaba imana kubera imirire mibi kuva mu kwezi kwa mbere navuganye na apolinaire niragira aserukira izo mpunzi z'abarundi atangura ambwira uko vyifashe muri santire zanjye kabiri n'amajana ijana cumi na bane hanze naho hari amajana umunani na mirongo ine n'umunani ahanini ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana ni iby'abagore n'abana ubundi iyo kambi yari itegekanije kwakira abagera kuri bangahe hari hategekanije ko yokwakira abantu amajana ane bonyine ni ukuvuga ko imaze kurenza ko abagera ku majana atatu bari imbere n'abandi bari inyuma badafise aho bakika umusaya yego cyane abo bantu batanguye kuza baragwirirana ryari bo abantu bagwirirana ku munsi ku munsi nabyo nahasitse tariki cumi n'umunani z'ukwa mbere ni ukuvuga ku munsi haraza nk'abantu barenga mirongo itanu baza bava hehe benshi baza mu ntara ya rumonge na makamba abandi muri bujumbura mbere bavuga ko ahanini bari kubava mu gihugu cy'u Burundi bahunga iki ahanini bavuga yuko bahunga umutekano muke wabo kuko ngo hari abantu baza mu ijoro ugasanga nk'abakenyezi bakunze kuvuga yuko baza gutwara abagabo babo ugasanga mu ijoro bazi gutwara abagabo babo batwarwa n'abapolisi abandi nabo bagatwara abana b'abahungu hanyuma rero ibyo bigahita bibatera umutekano muke aho baherereye benshi usanga baza batazi nk'abagabo babo iyo baherereye bagasigura yuko batwawe n'abapolisi ugasanga bafite ibindi bitatu badashobora kumenya iyo baherereye abagabo babo n'abana b'abahungu babo ivyo bitigiri hari ico biriko birakora ku buzima bwanyu musanze aha muri site kabyingira mu kuryama hariho amadoritwari y'abagabo n'ay'abakenyezi muri iryo rutwari musanga hariyo abantu mirongo ine mbere barenga hari barafite kumatira umwe wese usanga ashaka kumatira kiwe n'umusegeteri hanyuma ibijyanye no gufungura gufungura bafungura nabi cyane kuko bajya ubugari n'ubushaza bita amandegeri ubushaza busataguye hanyuma rero bigatuma nk'abana baca bagwara indwara yitwa umwumira ni naco gituma kuva mu kwezi kwa mbere gusika mu kwezi kwa gatatu tumaze kwandika abana bamaze gukwa bari hagati y'umwaka n'imyaka itandatu abana cumi n'umunani bitumwe n'ibyo byo gufungura nabi hanyuma ibijyanye n'umutekano nk'abagabo barijogata umutekano wabo mucungerewe neza kuko hariho abantu bo muri dosimantasiyo baje baraza gutora nk'abari hanze ugasanga barabatwaye tukabura irengero ryabo mumaze kubura abangana kuri bangahe bo abatwarwa na documentation ubu barageze nko ku rwego kuva mu kwa mbere twanditse twarashoboye kwandika nk'abantu bafite mirongo ibiri na ba- na batandatu batwagwa n'iperereza ry'igihugu icaha ego twabona iperereza ry'igihugu cy'uburi wose ivyemezo mufise n'ivyahe ko iryo perereza riba ari iry'igihugu c'uburundi Eh, benshi barabazi nk'abantu usanga barakora iperereza ugasanga nabo nyine barahunze ugasanga barazi amasura y'abo bantu bakora muri mu iperereza abo batwagwa muraheza mukamenya iyo baca bajanwa Eh, abo baratubwira neza yuko bamwe ba- hari ahantu bita ikareme babatwara abandi baka- usanga ngo babatwara kubakoresha imyemenyerezo ya gisirikare abandi nabo ugasanga babatwaye kubafunga ikibazo nyamukuru ni uko izi mpunzi zimara umwanya muremure cyari cyateza kumara nk'indimi cyangwa igihumbi sanze de transit kiraba baje mu makandi y'orosize yitwa rutende bakaba bamaze amezi atatu arenga bagasigura yuko uyo mwanya udindira kubera iki vuga yuko ngo iri- iri nzu na- amazu yishyuye aho bateza kubashyira aho hantu bita mu- mu rusenda ngo nta mazu ahari hari isango mwahawe yo kugira ngo babe bashoboye kubarondera aho muja gushika ubu nta sango barasanga ikintu dusaba ni uko bogerageza ibishoboka byose kugira ngo ave muri sante zo taransiti n'ahandi ho bazokwama ku munsi ku munsi bariko barahamba ikindi gace gira kabiri ni uko n'abo bantu bobwira co nokwita asisanse siyakaka nk'abantu baba babuze abana hanyuma ikindi gira gatatu ni uko n'abo bana baba bapfuye uburyo barabahambana iteka kuko ukuntu babahamba n'ibintu badakurikije imigenzo imigenzo yacu yo mu burundi bikava kuki ni ku bukene muba mufise canke biba bimeze gute kugira ngo ntibashobore gushinguranwa iteka ikibazo gihari ni uko atashyirahamwe nyamukuru rikurikirana abo bantu baba bapfuye ari benshi hanyuma bagaca babanyaruka mu kubahamba
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico igipolisi c'u Burundi kivuga kuri ivyo vyagirije vy'umutekano muke izo mpunzi zegeka ku bakorera iperereza y'u Burundi gutyo duhamagara Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi mu kiganiro yampaye yampakaniye ayo makuru ayita ahubwo ikinyoma cigendera
Eh, ayo makuru tuyumviye iwanyu badakora ikinyoma cambaye ubusa kuko inzego z'umutekano u- u- z'uburundi zikorera ku butaka bw'uburundi iyo zigiye gukorera mu bihugu byo hanze naho biba byaciye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu canke y'amashirahamwe mpuzamakungu nka ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika canke ririya ishi- ishirahamwe i- i- onu ni muri izo nzira gusa ibisigaye bakorera mu gihugu c'uburundi hari ico mwoba mugiye ko muvuga ko ariho mukiyumva citohoza mwokwemera kuzokora canke mwoba mugiye gukora ko kugira ngo murabe ko vyoba vyonashoboka Eh, amatohoza akorwa iyo hariho umuntu aja akitwara akavuga ati jewe hari umuntu w'iwanje yitwa kanaka yafashwe n'umuntu kanaka iwe ari muri izo nzego ati amufatira aha n'aha n'aha n'aha igihe iki n'iki n'iki n'iki niho amaheza amatohoza aheza akaba ariko ivyo kubera ari ibinyoma ata kintu na kimwe bifatiyeko kuko urumva nabo babivuga eh, ko batigera bavuga ati ni kanaka yafashwe yafashwe na naka vyagenze uku yerekana yuko ari za nkuru bagenda iyo bashitse mu makambi y'impunzi yo hanze bagaca babesha ngo ngo bahunze mu burundi ngo bagatotezwa ngo bariko baratotezwa ngo n'imbonerakure ngo n'abapolisi ngo n'inzego zo mw'iperereza kugira ngo nkumbure hariya bahungiye babone kubakira ba- maze babone kubaronsa ibyo baba bagiye ba- bari burondera inyungu baba bafise yoba ari nkiya Eh, inyungu baba bafise ni ukuja kurondera ivyo ba- barya Eh, kuko warumvise bamwe bakina n'ivya bakunda kwita ngo ni- bava ngaha bashitse hanze bakabesha ngo ngo bahita bahunza ingorane z'umutekano wabo ngo imbonerakure ngo ziriko zirabirukako ngo abapolisi bariko babirukako ngo abanyiriperereza bariko babirukako kugira ngo hariya bagiye baheze nkumbu no- noneho bemeye kuko bafise eh, imvo zobatuma bahunga ariko biba ari ibinyoma kuba ari ukugira ngo baheze baronswe utwo tuntu baba bagiye bari burondere hagenda abafise inzara gusa rero nivyo mushatse kuvuga amajambo make Eh, u- uno munsi ni ukumenyesha yuko abantu bahunga abahunze irya migi- ubugizi bwa nabi bariko burabera muri iriya migumuko baherutse guhunga kiriya gihe nyene ni ukuvuga hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwa gatanu mu kwa gatandatu gushika nko mu kwindwi niho twabonye abantu bahunga ba- ba- bate- ba- kubera ubwoba bw'ivyariko biraba ariko ahanini igice ca ca benshi bahunze kiriya gihe bahunga ibinyoma byariko birakwiragizwa narya amaradiyo n'amashirahamwe bikorana benshi babona guhunga ariko nibyo hari abahunze kubera ubwoba abo bantu bahunze kubera biriya bintu baheranye na kiriya gihe ni ukuvuga uno munsi umuntu ashobora kugenda mu bihugu bibanyi aba agiye ahanini nk'uko no mu bindi bihugu tubana abantu bahunga mbere mbere kurusha no ngaha mu burundi Eh, nta mbona gatoya ivy'umutekano muri ino minsi ziriko ziratuma abantu bahunga mugabo urumva bagerageza kubesha kugira berekane ko koko uguhunga kwabo gufise insiguro naho biri uko rero amashami yigenga yita ikibazo c'impunzi yemeza ko abarundi bagera ku bihumbi amajana ane haribo bahunze igihugu c'u Burundi babitewe n'icuka kibi ca politique ndetse ngo hambavu y'abahunze mu ntango z'umwaka wa bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abandi barundi babandanya guhungira mu makambi atandukanye ari mu bihugu bibanyi nongeye tukivuga ivy'impunzi mbaza pia nkurikiye iyo abanyagihugu batahukanye mu kwezi kwa kabiri bavanwa mu gihugu ca Kongo bageze mu gihe amakenga yiyo boba bari ari menshi benshi ku bari mu makambi atandukanye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yavuze ko twotandukanye ibintu kuko abatahukanywe naho bari barivugiye bamwe muri bo ko ari impunzi atari vyo bamwe rero mu bo ataco ataca hana kimwe kibagira barashikanywe mu miryango yiwe nk'uko yabo nk'uko igipolisi kibivuga abandi nabo bakaba bari mu mino y'igipolisi kugira ngo bashobore gukogwa ko amatohoza Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda makuru avugwa makambi atandukanye ahungiyemwo impunzi z'abarundi n'intara zigize igihugu c'u Burundi imyidogo ni yose ku banyagihugu b'abakongomani bitura amabanki ari mu gihugu ca Kongo neza na neza Uvira mu ntara ya Kivu y'amajepfo abo bakongomani bidogera abarundi baza gutora amadolari barungikirwa n'inshuti zabo ko ari bo nkwezi y'ukutatunganirizwa vyihuse mu vyo baba basaba abarundi baza kurondera mu madolari muri Kongo ku ruhande rwabo basigura ko bemera gufata urwo rugendo kuko i Burundi badashobora kuyatora amadolari gutyo ugasanga barahahombeye Vedaste Ngabo yacirya nino iyo nkuru Shida nene natukatazia hapa kupata franga mbio, mimi naona sasa vile ni corruption. Corruption ndio nene natumana hapa tupati franga.
Iyo ugeze kuri amwe mu mabanki yo muri Kongo ari mu ntara Kivu y'amajyepfo muri teritwari y'Uvira wasanga imirongo y'abaturage b'abakongomani n'aba Barundi babaje gufata amafaranga baba boherejwe mu buryo bwa Western Union. Igitangaje nuko abakiriya bavuga yuko bahamara iminsi ibiri kugeza ku cyumweru bategereje gufata ayo mafaranga, abandi nabo bagahitamo kuja kuyafatira mu mujyi w'Ibukavu aho biba byoroshe gufata ayo mafaranga bitewe n'umubare mwinshi w'amabanki aba ariyo. Abakiriya bagana Ecobank y'Ibuvira bavuga ko iyi service mbi bahabwa yatewe hanini n'umubare w'abarundi bava i Burundi bakaza gushakira amafaranga y'amadolari mu mabanki yo muri Kongo kuko bavuga yuko amabanki yo mu gihugu cy'u Burundi atajya bemera kuba amafaranga y'amadolari baba boherejwe ibi bigatuma batanga ruswa ku bakozi bo muri banki kugira ngo bahabwe service mu buryo bwihuse twebwe dufite ikibazo kubera yuko turi mu gutonda iminsi yose ariko abaje uyu munsi bo bagatonda uwo munsi bakabasevire nk'abarundi bari mu kuza bakabona yuko batarara ahangaha n'amafaranga bashobora gutakaza kurara ku mahoteli n'ibindi nyine n'ibiryo wenda bashobora kurira bagahita batanga amafaranga yabo ya ruswa kugira ngo binjire babaserivire vuba twebwe tukakubitikira yinga rigashira dutonze n'irindi rikaza rigashira hanyuma twebwe nimba turi abanyeshuri tukamara icyumweru cyose tudatonda ku ishuri icyo kibazo turagifite hano twe baratubwira ngo dutegereze tutegereze tugategereza umunsi wose ukira ngo tugitegereje bukatwirira turi ahangaha ntacyo badukoreye nuko niko birimo kutugendera turasaba yuko bazoza baduserivire uwaje mbere ari we baserivire hanyuma uwaje nyuma nawe bamukorere ya masaha bamwe mu barundi baza gufatira amafaranga kuri eko banki y'ubuvira nabo bahamya ko imikorere y'iyi banki icumbagira ku bakiriya bakoresha serivisi ya western union aho bashyira mu majwi bamwe mu bakozi bakorera iyi banki ko imikorere yabo mibi igituma bahora batonda imirongo muri kongo buri gihe jewe mvuye i burundi najya gufata ngaha amahera muri western union abantu ni benshi n'ivyo mugabo yaba bakurikiza parole dore ngene abantu dukurikirana ugafuma basumara n'iyo minsi itatu mugabo ugashikirwa bafashe ordre aho byaba sawa mugabo ingorane nuko usanga nk'ubu kuva mu gatondo bungije nimbara abantu 12 kuva saa mbiri gushika ubu nibarahera urumva yuko hari abandi bantu baca baca pembeni bakagenda iyo bakabakorera serivisi zabo bahejeje bagaca basohoka ubona bipfira he bifira ngaha nyene indani urumva hari abantu baza bakarondera abajabo ngaha bakabegera amaze kubona iminsi amazino urumva birumvikana abatanga ibiturire baraboneka akamubwira jewe ndafise akantu bishobotse nimungirira akantu nabo nyene ugasanga barabikoze je ikintu cyo nokongera ko nkatwe tuba twavuye i burundi aho utinyarukiza bwadusunyume hakiri kare urasanga ugatona ngaha muga ahantu bipfira ntiyaza bipfira hari hariya hajya kuri kese niho bipfira kubera ntiyaza ko kari tekinike nkeya kuko ntushobora kwakira abantu cumi mu masaha arenga atanu ku bantu icumi nyine hazayo yuko boraba bagahindura abakozi bashyiramo abakozi babimenyereye twe tuzi no kubera mu burundi ntibasora amahera mu madolari icyo kibazo dufise Eh, twagera ngaha bikanka bivanye n'uko barirante gose bro ariko hari igihe abarundi abakongomani nabo bavuga ngo abarundi muzana ruswa kugira ngo babinjize abak- oya turatonda gusa nuko bakora bukebuke batanyarutse ubwo twabazaga umuyobozi wa Ecobank y'Ubuvira kuri iki kibazo cy'abarundi batanga ruswa kugira ngo bafate amafaranga baba boherejwe kuri Western Union yanze kuduheza ijwi ariko adutangariza ko ibyo bavuga bari ibinyoma kandi iyi banke itareba ubwene gihugu ahubwo ireba abakiriya bayigana yongera ko buri munsi bakira abakiriya ijana baza bashaka gukoresha iyi serivisi ya Western Union abarundi n'abakongomani bafatira amafaranga muri Ecobank y'Ubuvira bakaba basaba iyi banke ko yabafungurira amagishe menshi kugira ngo bace ukubiri no kwirirwa batonze imirongo ukabona umuntu wari itike uvuye mu burundi ugashyika ngaha arigiye ugashyika kubona ko uri usubire mu burundi biragoye uca urondera hanze ho kuryama urabona ko bigoye ugabona ni kwa kundi kubera ugasanga abantu ni benshi ntushyikirwa
ubu hari igihe umara iminsi ingana gute kugira ngo uzabone amafaranga yawe nyine jewe iminsi ibiri n'ubu ndibaza ko ndaza kuryama ngaha nari nasaba ko basi- bashire basi amayoseri menshi bazi nga zine cyangwa zitanu tubamenyeshe ko umubare muke w'amabanki abibuvira uri mu bituma abakiriya binubira serivisi z'amabanki kubera bahora batonda imirongo vedasenga bo kubwijwi rya Amerika ibuvira Urakoze Vedaste Ngabo imbere ko dusezerana tunyarukire gatonya i Bujumbura aho kuva kuri uno wa mbere hariko arakoranira inama ihuza urongoye umuryango w'ibihugu byo Afrika y'ubuseruko yase n'utwara ishyirahamwe y'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ariko akurikirana ivy'iyo nama Eloge mwiriwe
Mbaho neza Diane.
ibizokwihezwa muri iyo nama n'ivyahe
Ibizo kwihwezwa sibike kuko urabona Diane ibihugu bitandatu bigize eh, umuryango wa EAC nabyo biri eh, muri cumi na bibiri bigize umuryango wa CIRGL eh, hanyuma urongoye umunyamabanga nshingwabikorwa muri CIRGL yavuze ko bagiye barabire hamwe ibyo aba imiryango uko ari ibiri yiyemeje gukora haba mu bijanye n'umutekano haba mu bijanye eh, n'iterambere mu by'ubutunzi eh, mbere ku bwa Zakari eh, umuyita arongoye umunyamabanga nshingwabikorwa wa serivisi yavuze ati mu bisanzwe ataterambere nta mahoro n'umutekano kandi atari amahoro n'umutekano naho nyine nta terambere akitegereza kubyigira hamwe ikindi batubwiye ni uko bagiye kwigira hamwe eh, ibijyanye n'imigenderanire mibi eh, yibonekeza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda eh, ndetse n'ibijyanye n'intambara ziri mu gihugu cya Sudani nabyo nyine bazobivuganako Eloge ibihugu vyitabiriye iyo nama ni vyose mu biri muri iyo miryango y'ivyo bihugu bibiri iyo miryango ibiri
sinibaza ko ari byose kuko batubwiye ko hari eh, nk'abambasaderi bategereza kuba bari ngaha ariko uyu munsi iyi nama yabaye batari bujumbura bari mu bindi bikorwa eh, hanze ya bujumbura eh, abitabye bashobora kuba batariva mu bihugu byose by'iyi miryango ibiri urakoze cane gose turaza kongera dusubire kugukenera handi hato mu makuru yacu yo imbere kugira ngo ubandanye utubwira ibiriko bikomezwa bivugirwa muri iyo nama
murakoze nawe akaba ari rero no kuri no nkuru ice ku masonga y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ari bujumbura duce dusozera kino kiganiro mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni mu makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika bimwe mu vyo ndabararikiye muri iwanyu mu ntara y'ejo n'ikiyago c'abanyedini tuzogaruka ku buryo burambuye kukungene ivyo abanyedini bita ama, ama icicumi bitunganywa mu mashengero atandukanye yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajo hiwanyu ari kumwe na ingénieur Diane Nahazwe twari kumwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tuzosubira ejo nkaho twatanguriye